hi guys welcome back to another hot guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small thing o Benin Republic you o don't come aside the youth of benin republic wey be say dem sef dey speak yoruba wey be say dem love sunday igboho so much dem dey see everything wey dey happen for social media dem don call on president tylon say president tylon wetin be your own why you continue to dey hold sunday igboho wetin concern benin republic with sunday igboho sunday igboho and nigeria government na im get issue sunday igboho no get issue with the benin republic government no be say e still e no protest for benin republic e only wan pass benin republic border is e a crime to pass another country say you wan pass and travel to another country This thing can happen to anybody. Say you want transit for this country or you want pass this country, take your flight. Why Sunday Igboho own go dey different? Where Benin Republic go decided to say they want hold Sunday Igboho to continue make Sunday Igboho dey suffer for inside prison. Wetin Sunday Igboho do wey be say he deserve to stay for that prison? They even talk say George now don tire for the matter because George wey carry the case now. The uh, the Benin Republic government now They don't plan together with the nigeria government say sunday igbo go continue to remain for them, and the president tylon too dey do his own underground work all the judge he don't contact them, say they must not free sunday igbo even the judge self not see the exactly case wetin dey happen now say will be the reason why sunday igbo continue to dey there last time before they carry am go to prison they talk say They wan investigate sunday or oh, now wan tell me say they never still investigate sunday gboo for many months wey be say sunday gboo don dey for his eh, for their custody for there even the sunday gboo lawyer now don dey tell you say etesele labour that means may they call all the yoruba all past yoruba leaders May dem talk to the benin May make talk to oga bubu make oga bubu come make one call make e call the pre president of uh, eh, benin republic before they go fit release sunday igboho right now benin republic man don come outside to let us dey understand say may the benin benin republic make e release sunday igboho say because na war na e dey draw come benin republic now because if the yoruba people vex now when we say anything happen to sunday igboho if sunday igboho pemena na their neck na e dey that is why benin republic need to release sunday igboho e say because if anything happen na their own neck na e dey and the yoruba people no go watch make sunday igboho peme for there say because if wetin sunday igboho e dey sick if this sick come go leak to another thing for sunday igboho body na im be say benin republic go hear am us and the yoruba people can never forgive the benin republic forever that is why they are telling them now say this president wey be say e dey for this position with time he go still comot for there that is why they dey talk say before the president go comot for that position make e no create any make e no create problem between the yoruba people and dem he said, because yoruba people and benin republic they're dey peaceful why be say di president wan decided to continue to the old sunday gboo for inside the prison That is why they are telling the benin republic president say no put your citizen for inside problem becos di trouser way you won't enter with the yoruba people right now Now na wahala trouser now you won't enter so make you leave sunday igboho say because the matter wey dey for grant e no concern benin republic sunday igboho wan just try to comot for pass benin republic go germany so my pipo go leave una make una just quick watch the video of one of the benin republic man wey be say come outside to come talk to the benin republic president and the raised benin republic people will be say dem dey in charge of this case wey they put leg on top of dis matter say sunday gbogbo go remain for inside dat one. so my people are going to leave una make una hear from am before i come back to contact talk of my people. òní onze octobre deux mille vingt et un eleven october twenty twenty one gbogbo ẹni tó bá rí mẹ́sẹ̀gì yìí kó bá mi pè káàkiri àgbáláyé fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Benin ẹ̀yin olówó orílẹ̀-èdè Benin ẹ̀yin ọlọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Benin ẹ̀yin ọmọ Benin nílé olóko lájò lẹ́yìn odi tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá ẹ̀yin gbajúmọ̀ alájà alájì oníṣẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò ẹ̀yin lẹni mẹ́sẹ̀gì yìí o gbogbo wa la mọ̀ pé wọ́n mú ẹnìkan sórílẹ̀-èdè Benin tí wọ́n ń pè ní Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣáà ọmọ ará nàìjíríà tó fẹ́ kọjá gba aviation wa ń bí báyìí tó fẹ́ gba benin kọjá tí wọ́n mú bẹ̀ ara ara wọn ò yá àbí kí n sọ pé ara rẹ ò yá báyìí báyìí báyìí báyìí báyìí tó dẹ̀ la àìsàn yẹn dẹ̀ lágbára rẹ ò yá báyìí journalist ti gbé lóríṣiríṣi para ò yá lóòótọ́ dẹ̀ ni ẹ̀yin gbajúmọ̀ àjàṣe ẹ̀yin tẹ́ nífọ̀n tẹ́ lé kaná ní kútọ́nu tẹ́ ní káàkiri bẹ̀nẹ̀ ẹ̀ sì dáhùn sí kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yìí kò lẹ́yìn ìkúlé wa nítorí pé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe bàbá yìí sórílẹ̀ èdè wa ìjọba máa ń dáràn sílẹ̀ dọmọ̀lú ni ìjọba máa ń dànù sílẹ̀ dọmọ ìlú ni àwọn ọmọ aláìní àwa ọmọ aláìní àwa tá à ní kankan yìí àwa náà láforí ko kọ́lọ́ mọ̀jà àforí ko ẹ dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè kí wọ́n fi ẹni ilẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ kò sí ní tó kàn wá nínú ọ̀rọ̀ wọn. èèyàn kì í kọjá ló gba orílẹ̀-èdè wa kọjá ni èèyàn kì í kọjá ló gba orílẹ̀-èdè wa ń bènẹ̀ kọjá ni. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tó bá wù yín kẹ́ gbọ́ o tí ò bá sì ṣùgbọ́n tí a bá rí àní sọ jáde àwọn adájọ́ ń ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àwọn jọ́ọ̀jì náà ń ṣe tiwọn ṣùgbọ́n agbára wọn ò ká ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ gbajúmọ̀ tẹ́ ń ṣòwò tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ̀ tẹ́ ń wọ nàìjíríà tẹ́ ń jáde ìjọba máa ń dáná sílẹ̀ dọ́mọ̀lú ni o tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bọ́n àwọn máa wà bí wọn máa lọ o táyán bá kùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wọn lásán wọn ti fò lókè o á pè mí àti yín lórílẹ̀‐èdè o ẹ dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kí wọ́n fi ẹni yìí lẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ kó máa bá tiẹ̀ lọ kán lọ tọ́jú ara wọn kán lọ tọ́jú ara wọn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ ná àlàáfíà náà tó bá tiẹ̀ sì lẹ́jọ́ kan tó fẹ́ ṣe lórílẹ̀‐èdè Benin kó ná àlàáfíà tẹ bá ní kò kàn yín ó lè kẹni tó kàn yín la fi sọ fún yín pé kẹ dìde sí nísìnyí o mi ò wá bẹ anybody ìwọ tó bá mọ̀ pé onídùkìá onọ́rọ̀ o mọ̀ pé òun lọ òun bọ̀ o sì fẹ́ àlàáfíà fún rẹ̀ àti fórílẹ̀ èdè ẹ̀ gbìyànjú kó pín káàkiri kí wọn náà sì dáhùn pé kí wọn fi arákùnrin yìí lẹ̀ ẹ̀mí ò láàrò ara Chief Sunday Igboho kò yá báyìí o tí mo sì sọ jáde yìí mo sọ yìí jáde láti lè fi ṣe kí ni o láti lè fi jẹ́ kí gbogbo wa mọ tí ń lọ pé wàhálà ti wà lẹ́yìn ìkúlé Bẹ̀nẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ Bẹ̀nẹ̀ lẹ́sìn máa ti wàhálà jáde a sì ní rí wàhálà ànírógun ànírọ́tẹ̀ o àmọ̀ràn mi sí yín lẹ́ẹ̀kan orúkọ mi làgbọmọ làájírọ̀ tútù ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí hmm, òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò lẹ́nu ni o òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò lẹ́nu ni a ní rí wàhálà o a ní rí wàhálà o ẹ̀mí ò láàárọ̀ o máa pè fáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ kiri eléyìí face àbí YouTube ẹ máa rí pé journalist ti gbé ara wọn ò yá báyìí báyìí báyìí ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ní kò kàn yín tẹ́ dákẹ́ tẹ́ ń wòran ọlọ́run ò ní jẹ́ ó kó tó kàn yín ara wọn ò yá ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ ṣe tí ó fi jáde tí wọ́n fi lọ tọ́jú ara wọn nílùú tó ń lọ tèmi òjú báyẹn lọ orúkọ mi la gbọmọ là á tútù bá a wí àkú bá a sì wí ọ̀run là ń lọ ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ní ẹ̀mí gbogbo wa lọ́wọ́ agbára ayé lẹ ní ẹ̀ nítọ̀run lọ́wọ́ o ire o ó dàbọ̀. my people hope and don hear wetin dis Benin Republic man talk my people na truth because this matter now e don dey pass the way we dey think am how a whole benin republic people now go continue to dey hold sunday but dem say sunday go dey sick every time food no dey go pass im throat and i know say before sef sunday go sef dey talk say make im wife come dey cook dey give am for the prison say im dey fear im no wan eat from eh, these dis pipo becos dis benin republic say dem don gbab but dey small but His wife no go just be stay the Benin Republic forever. Before you know, he need to go meet the children wey live for ground. And right now, Sunday Igboho continue to dey dey for inside that ẹ̀wọ̀n, which e no really make sense like that. Right now, the Benin Republic people sef dem dey dem dey tell the their government say no put us wey be citizen inside trouble because you are looking for the trouble of the Yoruba people. Na dey took am for the Yoruba people mouth. If dem bite una now, That finger fit go follow oh. and this sick wey sunday go dey sick na make e no go permit for their custody say because right now the benin republic eh, president no realize say wetin e dey do e no be e no make sense if somebody war dey catch person for im country e come run come on country dem no give on any evidence say see reason why dem dey do wetin dem dey pursue sunday gboo see what is sunday gboo do They only declare sunday gboo wanted and at the end of the day they put sunday gboo for inside their custody arrest them. if Nakari go back they wan carry sunday gboo go back They they need to let people know if na sunday gboo go spend one year for inside that prison they need to let the yoruba people to know but now they know they give am one year they know they give am two months dem no give am one month the yoruba people don't even know where the matter they go even the protest wey be say they they they won't try to go do for benin republic embassy the benin republic embassy start to dey make cause make dem no carry any protest come their their their embassy so the benin republic people they know what they they do because the matter we did for ghana So they go down win case for nigeria wey be say they talk say twenty billion make dem pay sunday gboo twenty billion naira and at the end of the day right now The case wey dey for ground so wey be say dem still say sunday gboo eh, win eh, at least say sunday gboo the case e win as say na 20 billion naira dem go give am but the benin republic too dem go hear the news They go hear the news say this kind the way they go sunday gboa they permit two people for sunday gboas all the agitators wey be say They still catch for sunday gboas Say don dey outside now They don release them. why sunday gboa continue to dey remain for this benin republic custody wetin be the crime wetin be the offence The benin republic no gree point am come outside even if person if e use fake document take pass sef at least na go know na go see decide say okay na two months we wan make you spend for dis prison na six months na four months na we wan make you want we want make you spend e no be like that. even the lawyer sef e just dey collect money from ten lawyer dem reduce am to eh, three lawyer now na from three na before you know e go remain only lawyer salami even even the lawyer salami wey be say everybody dey scream im name say lawyer salami you leave sunday go for inside or you no go dey eh, talk to and what to be honest eh, this matter don pass eh, lawyer salami power because all the lawyer wey dem dey for tell lawyer they don do wetin they don shift go back because dem see say this case e no get head e no get front e no get back e no get left e no get right They no really know actually something wey be say they dey fight for They only stand for inside that place They write write paper at di end of the day di judge dey turn everything upside down even the judge sef no know The reason why the president continue to dey hold sunday gbo because the president dey let the judge understand say make they no release sunday gbo make sunday igboho continue to remain for their custody so right now my people, this matter will be small The yoruba people want me to release sunday igboho di yoruba people want me to release sunday igboho say they need dia eh, sunday igboho because sunday igboho dey fight for the yoruba people, for the people wey be say they no get voice to speak sunday igboho na be their voice so right now the benin republic you too dem they let people they understand say They no go allow their president to do wetin to put them for trouble to cause problem between the yoruba people and benin republic because benin republic sef yoruba people dey do business together with them so they no go wan spoil that relationship make fulani just come jami say they wan just come scatter them so that kind of thing e no go work so my people i go like to end the video for you make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on away next time bye guys that's my next video bye guys